Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata 325 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 316 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Babarootoolee ansoora haala keettoo oduu har'a sanittama oduu har'a qabni keessaa Itoophiyaatti bokkaan haqsilaa roobuu mal keessumattuu bokkaa hagayyaatiif naannoo Somaaliyaatti ammoo bokkaan daahir jedhaan roobuu dhabuun nama hedduu rakkisuutti jira waan oduu qabnu keessaa tokko.
Godinaa Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessa humnoota mootummaatiin hidhaan dararaaniif saaminsi qabeenyaa nutti hammaate jedhu jiraattonni abbaan gadaallee hidhamuu dubbatu. Kan hidhaman abbaa gadaa ta'uu hin beekuuf ka jedhan bulchaan naannawa Fantaallee immoo himannaaleen dhiyaatan kun dhara jedhanii jiru. Kana laalchisee qophii addaa qabna. Aangawoota siivilii ka siivil aveesiinii Itoophiyaa paayileetoonni yookaan immoo balalsiistonni xayyaaraa lammii alaa gaambeellaa keessatti akka qubataniif qorataman taasisaman har'a gallakkisamanii jiru jechuudhaan dubbatee jira. Kanas oduu keessaa qabna. Sodaa nageenyaaf jecha baqattoota Oromoo Yemenirraa gara Jibuutitti geessaman jedhaman ilaalchisees kanneen dubbisne qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduutiif gara sooraatti deebina.
Itoophiyaatti rakkoo qilleensi jijjiiramu fideen bara bokkaatti ammoo lolaan haga dabree akka dhaabii haga dabree dhufe akka dhaabii qarqaarsaa tokkummaa mootummoota kan uummata qarqaaru ochaan jedhutti jechuu nama miliyoonii hedduutu iyyuu rakkisuutti jira. Akkuma kanaan naannoo Oromiyaa keessa Booranaaf Gujii keessatti bokkaan hagayya roobuu dhabuun naannoo Somaaliyaatti ammoo bokkaan daahir jedhaan roobuu dhabuun nama hedduu rakkise. Haga tokkotti boottee bisaaniitiin itti waraabuu jiran haga kaanitti ammoo marrallee horii geessuu jiranii jedha bulchiinsi koomishiniin rakkinni kan qarqaaru akkuma kanaan ganni kurni hedduu keessatti rakkinni bisaaniitiif marraa jira jedhan tana irratti mallaskaachuu ammaa koomishineera to'annoo balaa Itoophiyaa mitikuu kaasaa dubbise namo.
Waajjirri Itoophiyaa jiru kan ochaa yookaan qindeessa gargaarsa namoomaa tokkummaa mootummootaa jalqaba torban kanaarra gabaasaa baaseen bulchiisa naannoo Somaalee keessatti roobni agayyaa afaan Somaaleetiin daahir jedhamu anga gahaa roobuu hanqachuu isaatiin kan ka'e gandeen jaatama keessatti hanqinni roobaa guddaan uumamuu isaa beeksisee jira. Koomishinarri koomishina hooggansa irrinsa balaa obbo Mitikkuu Kaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin hanqinni bishaanii kun iddoon itti dhaqqabe bulchiisa Somaalee keessatti qofatu hin taane kutaalee Itoophiyaa gama kibba ba'aaf kibbaa keessa kanneen jiran aanaalee 28 keessatti gandeen adda addaa faffaca'anii argaman keessatti ta'uu hubachiisanii jiran. Isaanis gammoojjii Baalee, Booranaaf Gujii akkasumas naannolee uummatoota kibbaa aanaa Oomoo keessa kanneen jiran gandeen adda addaa keessa ta'uu eeran. Haala kana innaa bal'inaan ibsanis akkana jedhan obbo Mitikkuu Kaasaa.
ግልጽ ለማድረግ በሶማሌ ክልል አካባቢ ዳይር ተብሎ የሚታወቅ የዝናብ ወቅት አለ።
keessa diidessuufis naannoo somaaleetti bokkaa onkololeessaa haga muddee roobu kaa daahir jedhanitti jira oromiyaa gama kibbaa booranaaf gujiitti ammoo bokka silaa argachuu malan hagayyi jedhanitti jira bokkaan naannoo tana lamaanii roobee walin geenne yeroo buu malelleetti hin buune haga eeganilleetti hin buune tanaaf namaaf horiilleen waan sila eegatu dhabe oromiyaatti oromiyaalleen mootummaan oromiyaalleen jechuun birrii miliyoona soddomii shanii baafee hujiitti jira tan keessa horii fi horii fi qarqaarsi gargaaraa tolchuu fi birrii miliyoon kudhanii shanii baasan qallab namaatiif ammoo birrii miliyoona diddama baasanii hojiitti hin jiran somaaleetti ammaan tanaa jalqabanii bisaan qooduu jiran aanaalee gargaaraatii jalqabanii mootummaan naannoleen qarqaarsi kennuutti jira.
Rakkoon uumame kun salphaa akka hin ta'inii fi hojii bal'aa ka gaafatu ta'uu koomishinarri koomishina hooggansa hirrinsa balaa obbo Mitikkuu Kaasaa dubbatanii jiru.
ስለዚህ አሁን በቀደም ብለን ባነሳናቸው የአርብቶ አደር አካባቢዎች ታርማፉዩ ፉላሬፍ ሁጀን ሱኒቲ ሁጂን ናኖ ሆርሲሴ ቡላት ሆጀተሙ መሌ አክ ደንሳ ቆርቆረቹ መለን አክ ደንሳ ሆጀቹ መላለንለ ማን ጀናኒ ቦካን ጀሪ ኩን ኤገቱ ከኢታኑ ብታቴስ ኬስ ዱፋፍ ቦካን ኩንን ሶማሌቲ bokka ga'oonaa jedhama. Booranaaf gujiitti ammoo bokka gannaa jedhaniiti. Jidduu tanatti ammoo jibona gugurda sadii jira. Tanaaf bulchiinsi naannoo akka dansa waan kana qalbiin hubachuu male.
Jalqaba torban kanaarra gabaasaan waajjira Ochaa ka Finfinnee jirurraa ba'e akka hubachiisetti baatee gayyaa keessa gama midhaan gargaarsaa raabsuutiin akka tartiiba hojii lafa kaayametti jijjiiramni guddaan argamee jira. Akka tartiibaa raabsa gargaarsaa kanatti aanaalee sadarkaa duraarra kaayaman 22 keessa aga baatee onkololeessa dabreetti kanneen aga kudhanii ta'an hirraanqisamanii jiru jedha gabaasaan kun.
Itoophiyaan paayilotootaa fi xuyyuur vinteej jedhan kaseer malee dhiyoo tana daarii qilleensa teenna seennee jetteetiin qabdee tursite ardaa lakkifte vinteejiin kun xuyyuur bara kum lamaa fi kum tokkoof dhibbi sagaliif afurtamii shanii keessa gargar dhibbi tokkootiin duratti hojjetan waldaan xuyyuur suni paayilotoo diddama caalaan waliin ta'aniitiin biyya afrikaa guyyaa biyya afrikaa kudhan guyyaa soddomii shanii keessatti daawwachuu fi biyya akka akkaatii walitti dhufanii barrisaa turan naannoo kiireet iddoo lama mediteraaniyaanii ka'anii afrikaa irra barrisuutti jiran kireetariin kireeterii ka'aniitiin naannoo kiiloomaanjaaroo zaanzibaar gooha viktooriyaa irra barrisuu fi achi afrikaa kibbaatti mari'aayii isaanii xumurachuuf sila qophii turan akkuma kanaan Itoophiyaa irra barrisanii naannoo gambeellaa kibxata dabree qabamaniitiin gad lakkifaman akka daareektarii geejjiba daandii xuyyoor Itoophiyaa jeneraal Wasan Wasan Yallesh jedhutti paayiloototi 20 fi xuyyuurii isaanii seer malee qilleensi Itoophiyaa seenuu isaanii eegii itti maniin duubatti gad lakkisan. Xuyyuura kana keessa paayilootota Ameerikaatii fi Biriitaniyaa fi biyya akka akkaatti keessa jira. Jar kana arda gad dhiisanii jarilleen deemma isaanii itti fufe jari kun yooyyuu hedduu xuyyuura isaanii bara durii keessa hojjetan fudhateetiin biyya addunyaa gargaraa irratti imaltu dhaqa. Tammaan tan dhaggeeffachaa jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. afgaan godin nagibaar keessatti bombiin tokkaate nama shan caalfixxee 27 caalaman madeessite warri tanaan wata'e agi tokko ijoollee agi tokko ammoo poolisii namni ammatti balleessa tanaaf itti gaafatama fudhatin jiru. Iraan magaalaa Semanaanii keessatti baaburii lama mataawwan dha'e nami soddomii tokko caalaan dhumatee torbaatamii caalaan ammoo mammadaa'e. Baaburii kunin ka teessoo mootummaa Iraan Teheraanii fi magaalaa biyyi sunii guddoo lammeessoo taate Mashaar keessa deemuu jiru mataawwan dha'e akka jechi bulchaa godin suni Mohaammed Reezaatti televezyiinii isaanii irratti dubbatetti nami tanaan dhumat kudhanii torbaayyuu caalutti jira. Nami hedduutu mammadaa'e oduu namaaf qabtanu.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irra kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti walwaraansa yemeen keessarraa lubbuu baqattoota oromoo oolchuuf jechuudhaan baqattoonni dhibba tokkoof torbaatama ta'an yemen irraa gara mooraa baqattootaa jibuutii keessa jiru kan looyaade jedhamuutti fidamuun dubbatamaa jira. namni jaallanneen jibuutii irraa haasofsiise tokko akkana jechuun ibse.
jaarmiyaan godaantotaa kan addunyaa yookaan IOM wal waraansa yaman keessaa sababii godhachuudhaan gara mooraa jibuutiitti isaan fidee jedhu kanneen jibuutii irraa haasofsiifne baqattoota gara jibuutiitti geessaman dhibba tokkoof torbaatama keessaa haasofsiisuu hin dandeenye eegumsa jala waan jiraniif. garuu kanneen mooraa sana dhaquudhaan dhimma isaanii hubatan keessaa tokko akka jedhanitti.
ijoollota kanneen kaleessa markabaan yamanirraa fidan san isaani telefoonan qabanii maaliif isaaniif akka hidhamanii jiranitti waan jiraniif telefoonii argamuun hin danda'amu.
Namoonni yamanirraa gara Jibuutiitti fidaman kun lakkoofsaan meeqa ta'u?
Nama dhibbaa fi shantama ta'uu nama digdama illee kaleessa boodarra fidanii turanii markabaan fidan yamanirraa ayoonniitu yamanirraa ayoonni Jibuutiitti kennin biyyaa kaleessaa jechuudha foormii wayii buca wayii irraa guutaa turanii gara Itoophiyaa dabarsanii kennuudhaaf har'a gara asrii kana sa'a booddee dabarfamanii kennamuuf jarreen kun jechaadha.
Jarri sun maal hojii yamanii gara Jibuutii fidaman?
Baqattoonni Oromoo achi keessa jiran baay'een isaanii wal waraansa keessa waan jirtuuf haalli ulfaataa ture jechuudha. Kanaaf jarriin fi aayyenniin biyya yamanii baqattoonni kun akka gara jibuutii geeffamanii mooraa baqataa jibuutii nageenyi isaanii baay'eetumu kan jedhu turee haan duree duraa sana booda immoo ergaa markabaan garana malli mootummaan jibuutii kan cimatti waa bitooti fakkaataa isaan kun baay'ee dargaggeessa waggaa kudha saddeet hanga digdamii saddeetii gidduu jiran baay'een isaaniitii dabarfamanii kennamuu gara biyyatti haa deebifamanii kan jedhamu aayyanniin jibuutii kana ni dirqisiisee ijoolleen yeroo haasofsiisnu haadha biyya keessa jiru karaa waliin nageenyi keenya hedduun osoo dhaabsisaa shakkii guddoo yaaddoo guddoo qabu dargaggoonni kun kana booda haalli akkamitti akka jijjiiraman isilleen baay'ee yaaddoo ta'ee gaaffii guddaa keessan magalchaa jechuun barbaadetu.
Baqattoonni kun yemanii gaafa kaafamanii wal waraansi jaa jiruu fi jabuutii keessa turtu jedhamaniitu.
Eeyyeen akkasii garana kan dhufaman sana booda garuu dubbiin jijjiirameeti gara mootummaa Itoophiyaatti dabarfamanii kennamuu fi biyyatti isin deebisna kan jedhamu IOM kaleessa boca irraa guutaa ture foormii wayii gara biyyatti akka deebifaman dirqisiifamanii fi jechuu barbaadu.
Yeroo ammaa eessa kaa'amanii jiru?
Yeroo ammaa iddoo Loyaadde jedhamu jiran Loyaadde Tiraanzit Kaambii iddoo jedhaman jiran yeroo ammaa bakki sun daangaa Somaaliyaa fi Jibuutii Itoophiyaattis waldaan waan ta'eef achirraa darbuudhaaf jechuudha. achitti daawwiisanii wanta tokko irraa fixanii achirraa konkolaataa fuudhanii darbamuu fi jechuu isaan. Garuu ayoonni yaman irraa kaasee erga fide ayoonni Jibuutiitu simate. Kana booda dabarfamanii akka kennamaniif haaldureen xumuramee boca irraa guutanii dabarsuu deemanii jechuudha.
Asirratti IOM'n baqataa tokko biyya isaatti kan deebisu fedhiisaa yoo ta'edha. Jarri kun biyyatti deebi'uu akka hin barbaanne beekamaadha.
sodaa nageenyaati qabnaa biyyatti yoo deebine balaan kana caalaa ga'u nutti dhufu jedhanii waywaataa jiru ijoolleen nama keenyatti nu iyyaa oromotti nu iyyaa mee akka dabarsanii nun kennine kan jechaa jiran kaambii keessa jiranii iyyachaa jiran yaaddoo sodaa nageenya isaanii qaban ifaan ifatti himataa jiranii kanaaf fedhinnaa hin qaban.
Warri dhufan kun dhiirota duwwaadha moo shamarran keessa jiru?
akka carraa ta'ee dargaggeessa dhiiraa qofa nama dhibbaa fi torbaatama ta'anitti dargaggeessa dhiiraa qofa.
Dhimma kana kan ilaaleen aangawoota waajjira UNHCR jabuutii jiruurra nama tokko bilbila harka isaanii irratti argadheen ture garuu walgahiirra jira naan jedhani waan barbaaddu iimeeliidhaan na beeksisi jedhan kan isaan jedhan eegaraa waggaa as garuu deebii hin kennan hin qaban. waajjira godaantotaa akka sadarkaa addunyaa IOM damee jabuutis ta'e kan yaman argachuudhaaf bilbila waajjiraa irratti kan yaale ta'us har'a jimaata waan ta'eef cufaadha jedhameera. Maraafuu haalli yaman keessaa baqattootaaf maal fakkaata? Baqattoonni Oromoo dhibba tokkoof torbaatamni yamanirraa gara jibuutiitti geeffamu beektuu jedhe baqattoota Oromoo yaman jiran keessaa tokko gaafadheera.
daatirbaatimal jabuuti seenan quba qabna dhugaadha isaan sun geeffamu malee garuu arraaf eessa akka jiran hin bahin amma gara jabuutitti geeffamu malee haalli jireenyi baqattoota oromoo jiran biyya kana keessatti akkaan akkaan gaddisiisa namoonni bahararraa dhufee akka jiruun qabamee geeffama inni biyya kana seene ammoo akka baqataatti hin qeebalamu ni hidhama hidhaa jala akka sosaabee ni ajjeefama dhalaan keenya ni gudeedama ammaan tana namootuma dhibeensa kana dhibee kana keessaa gudeedamtee akka malee taatee karatti darbamanii achirraa eessa fuunee mana yaalaa geessine torbaanuma kana keessa lakkoon biyya kana keessa jiru akka malee atu qalleessa.
Eessa jiraatta ati ofii keessa naadha?
Eessa naadhaan jiraadha.
IOM maaliif baqattoota kana gara Jibuutiitti deebisa?
Waan walima gaafachiisuu miti biyyi kun eefaa lollitti eegalamee naannoo nuti jiraannu kana warra mormitoota aduutti jabu eefa qabatee mootummaan biyya kana eefa dheessisee baafate gama adunitti gaddalee mootummaa haala asitti ijaaranii uummanni kun martini mootummaan namoota ittiin dhufe biyya kana keessatti akka hin qeegalamne baasii dabare labsii baasee dhufe uummanni hundidhaa keessa jiru garuu uummanni kun haala nuti jiraatu fedha qabanii sababa kanaafi waldhabbii mormitoota lamaan jiru mootummaa fi mormitoota jechuu kiyya kanarraa baqattoonni kun ni qeeballa jaa kun hin qeeballu jaa rakkoo kanaa wal qabatee ammoo baqattoonni oromoodhaa biyya kana keessa duraan badee jiraataa turee fi inni amma jirulleen akka malee suukanneessa heeran ala godaantota daddabarsu baqattoota daddabarsu warra asistoota biyya kanaa torbaan kana keessa nama qabatee maallaqa gara dolara kuma lama dhalaa kuma sadii fa'aa namarraa buufatu nama dhibbaa torbaataman biyya kan keessan keessaa nama maqaa isaa Feesal Hasan jedhamu gamanii hojjetu.
Warri Jibuutitti geessaman baqattoota galmaa'an immoo haaraadha moo wanti beekamu jira?
Keessa baqattoonni maan jiraan galmaa'anii jiraatanillee namoonni nuti odeeffannoo qabnu keessa jiran ni jiru. Inni kun ammoo namoota dhufameessaan mootummaa wajjaan keenya kana uummata keenyatti lamsee gara lama addunyaadhaa jiru kana walqabatee uummata keenya biyya keessaa baqatee isaatiif biyya kana seenaa jiru irrattis sarkaa gaddaatu fudhatama inni duraan galmaa'eetu inni hin galmaa'inillee kanaa godhachaa deemiti jaala waajirri biyya kana keessa jiru yaabee gargaarsaa addunyaadhaa. Eegumsa tokkollee baqattoota kanaaf buqqinaadhaa hin jiru. Isa biraan galmaa isaa ta'uu isa haaraan galmeeffamuu dhufuuf yoo ta'es gaaga'amni jiru akka malee suukanneessudha. Waajirri eegumsa baqattoota kanaatiif tarkaanfii takkaallee kan inni fudhate hin jiru. Kana malee dha'uu haleessa ganamaa lubbuun ta'e namaa Fayyisal Hasan jedhamu amma reemta isaa guddaa jirra. Isa kana yamanii ajjeese. waajirri biyyoota kisaa roguun kidhanyee gaafanne nama akkasiin irraa ajjeesanii jennaan waajirri itiifuu biyya kanatti poolisaa ta'eegaa biyya qabaatee isin eeguu hin danda'u akkam isinii goonu gaafii akkanaa kan dhaleessan dhiyeenya kana keessaan nama maammootu marjamu ajjeechaa nama roomta maammajjaamu torbaan gadi ajjeefame irratti gaafii dhaleessinaan utuu as keessa haa jirru lubbuu keenya sodaachisaadha waajirri maal akkas nu godhu geetanii homaa takkaallee godhuu hin dandeenyu kajewu deebisaa nuyi deebisatti qabu waajirri yeroo amma jirru kanatti akka baqataa ta'amutti waajirri eegumsa baqataadhaan ni jira jedhamee itti amanamu hin jiru biyya kana keessa maal hoo jennee hootumaan jiraata malee rakkoo biyya kana keessatti uummata keenya irra gahaa jiru baqataa isaan galmeeffames haa ta'u isa haaraa dhufeefis haa ta'u walumaa galattu gaafiin eegumsa nageenya nuti waajira kana gaafannu kuma tattalee isin godhuu hin dandeenyu kan jedhu deebisaan hin deebisan. Kanaaf irraa guddatti rakkinni hammaataa deema waan ta'eef bakka itti duunu hin beekne jechuudha.
Deebii waajjiroota baqattootaaf godaantotaa maqaa dhahamanii argachuuf carraaqqiin keenyatti fufa argannaan fudhannee dhiyaanna dhaggeeffattoota keenya.
dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa afurtamii ta'ee jira as waashingtan diisiitti immoo waareera darbee daqiiqaa afurtamii jaha waareera darbee jechuudha qophittaa nutti ceena. godina shawaa baha aanaa fantaallee keessatti humnoota mootummaatiin hidhaan dararaaniif saaminsi qabeenya nutti hammaatee jira jedhu jiraattoonni abbaan gadaallee hidhamu dubbatu kan hidhaman abbaa gadaa ta'uu hin beeku ka jedhan bulchaan aanaa fantaallee immoo imannaaleen dhiyaatan dhara jedhanii jiru ka jiraatan aanaa fantaallee haala naannawa isaaniitti jubeef ibsaniin jalqabna kunoo.
Ganda keenya keessatti ammaan tana wanti uumame mootummaan labsii yeroo muddamaa kana akka baafateen uummata keenya irratti duulaa jira. Kana dura guyyaa wayii loltoota agaazii fi uummata karrayyuu hedduutti waraanni lolli adeemsifamee ture waraana kana keessatti uummanni karrayyuudhaa loltoota afurtamii lama irraa ajjeesanii turani.
Yoomi kun.
Gaafa bishooftutti uummata fixaniin boodarraan hiriiraa fi sochii ka'eessan keessatti jechuudha.
Eessatti?
Ganda dheebitti ijamtu keessatti asuma godina shawaa baha fantaallee ganda dheebitti ijamtu keessatti jechuudha.
Eenyutu eeyuun ajjeese?
Uummata karrayyuutu loltoota agaazii afurtamii lama irraa ajjeese.
Loltoonni mootummaa hidhannoo qabu uummatii akkamittiin jara kan ajjeesuu danda'e?
Uummanni keenyas hidhannoo qaba. Akkuma beekamu uummanni karrayyuudhaa daangarra waan jiruuf hidhannoo qaba ture duraan hidhannoo waan qabuuf jarri kun immoo nama roorisuudhaaf jechuudha. Wanti isaan qabeenya saamuudhaaf waan adda addaatiif gaafa isaan uummata hiriira bahee uummata sochii godhu dhufuurratti uummanni tokkummaan bahee ofirraa loltoota afurtamii lama irraa ajjeesee ture.
Isaa asittoo maaltu ta'e?
Erga labsiin atattamaa bahee boodan immoo nama hidhuu horii karrayyuudhaa kana qalatanii nyaatu shamara gudeetu bishaan immoo boonbadhaa kan uummanni dhugu immoo namarraa cufanii guyyaa guutuu uummata walgeeyyanii walitti baasanii uummata akka bishaan hin dhugne horiin akka bishaan hin dhugne namni akka bishaan hin arganne gochuu kanatu itti fufe. Sanitti dabalee immoo guyyaa dheengaddaa ganamarraa kanii jechuudha. Bahanii naannoon keenya jechuun waraanni biyya Itoophiyaa keessa jiru guutuun naannoo karayyuu jira jechuun hin danda'amu. Mana tokkicha nama digdamaa nama digdamatti ramadanii namni digdamni marsa. Mana nama tokkichaa jechuudha. Akkuma uummanni nagaan ofirraa rafeen dargaggeessi tokko biyyan jiru hundi muka ba'ee jira. Nama dadhabaa jaarsa gartee kan manatti hafee fi nama rakkataa manaa bahuu hin dandeenye kan mana jiru ganamaan marsanii walgahii dhaabaa hayyanii marsanii erga inni mana keessaa gadi ba'ee booda mana sakatta'uudhaan qawwee jahaatama hiikkatan kilaashii faal qawwee adda addaa kana qawwee haga jahaatamaa hiikkatan kun immoo uummata dagsiisanii jechuudha oduu uummanni irratti waan hojiin dagsiisanii kan immoo hin qabu duraan bara sagaltamii torba waraqaa hayyamaatti baafadha jechuudha waraqaa hayyamaa itti namaa baasanii turan galmee san fudhatanii amma uummata irra naannanii kalee fi har'a jechuudha akkanatti uummata qawwee qabdan nama qaban jechuudha dhiira qaban tumanii cafallaqanii qawwee qabdaafii jechuudhaan ka fiduu dide immoo akka hin taane godhu ka fide immoo isallee tumanillee afaqanii gadhiisan akka kanatti jiran amma.
Kun kaleessaaf har'a.
Ee guyyaan deengaggarraa haga har'aa jechuudha.
Uummati yoo gaafa isaan mana isaa keessa ol lixanii qawwee isaan qabatan sun kan eeyyama qabudha maaliif nu jalaa fudhattu gaafa jedhu deebiin isaanii maali?
Deebiin isaa isin abaa'oodha guutuun uummata karrayyuudha abaa'otu isin keessa jira isinillee abaa'o taatanii waraana mootummaa afurta miilama guyyaa tokkotti nurraa ajjeesu jechuun kun gartee baasa nutti baheedha uummanni uummata naannoo Itoophiyaa keessa jiru namni hanga keessan loltoota keessan keenya nurraa ajjeesan jiru dhiiga keenya baafannaadha gabaabatti.
Labsiin yeroo hatattamaa sun erga labsame hanga tokko tureera akka isaan dhufanii mana uummataa sakatta'an maaltu kakaase maal arganiiti?
Tokkoffaa namoota gaafsan loltuu agaajii kana lolan jedhanii isaan shakkan nama saddeet maqaa qubatti dabaasanii nama saddeet dhiyeessaa jedhanii nama shantamii saddeetidha kan isaan karoorfatan jechuudha akka uummanni dhiyeessuuf garuu dursanii jechuudha nama saddeet nu qopheessaa jedhanii ispeesif godhanii qubatti dabaasanii nama saddeet nu qopheessaa jedhanii nama saddeetan kana yoo fiddan mootummaan isin tuquu jedhanii nama saddeetan san immoo uummanni kennuu dide nuti gaa ilma keenya ajjeesaa jennee isinitti hin kenninu jedhaniitu uummanni dide erga uummanni didee boodan aga bulchiisa gandaa ga'u hidhataa gandaa abbaa gadaati amma haga haga abbootii gadaa gahu hunda qabanii bakka tokkotti bakka tokkotti nyaata malee oolchuu bishaan malee oolchuu horiillee akka bishaan hin dhunne godhanii horiin biyya keenyaa bishaan boombatti ka dhugee jiraatu sanillee akka hin dhunne godhanii akkasitti jiraachisu nama saddeettan kanarraa itti dubbiin ka'e namni saddeettan kun argamu didee kamarsaatti aanullee dhiyeessaa jedhanii sanillee uummanni hin dandeenyu erga jedhee irraa booda amma qawwee hiikufii fi haga horii namaa re'ee namaa daldalaniituma qalatanii qabanii qalatanii nyaatuun kan dhufee jechuudha erga uummanni hin kenninu jedhee boodan.
Namoonni saddeettan kun eenyu isaan maaliif irratti fuulleffatan?
Namoonni saddeettan kun dhalatuma karrayyuuti. Wanti isaan irratti fuulleffataniif shakkuma jechuudha. Shakkiidha malee jarri kun jara tarkaanfii uummata guutuu irratti fudhate malee isaan qofti mootummaa irratti tarkaanfii fudhannee uummata keessaa adda baasaniituma shakkanii dhiyeessaa jedhanii isaan kun shiftootaa jedhan jechuudha akka isaan jedhanitti garuu jarri shiftootaa miti nama waan uffii dalagatu namuma nagaan ofirraa akkuma uummataa bobba'ee galee jireenya fi hoogganatu malee waan takka badii uummallee hin qaban uummata guutuutu tarkaanfii irratti fudhate uummata guutuu san keessaa immoo isaan addatti baasaniituma shakkiidhan jara kanatti kan.
Abbaan gadaa eeyuu jedhamu abbaa gadaa maqaa isaanii naa himtaa.
Abbaan gadaa kun roobaa fantaallee jama. abbaa gadaa karrayyuu inni sochii biyya keessatti godhamu kana keessaa harka qabdaa kitu uummata kana dura bu'ee uummata kana sochoosaa jedhaniiti kan qaban.
Yoo midhaman abbaan gadaa.
Abbaan gadaadhaa torban tokko gaanii jiran amma.
Amma maal fakkaata naannoo keessan haalli naannoo keessan jiru?
Haalli naannoo keenya jiru hin jirraa fi hin jirru hin beennu gonkumaa. naannoonni keenya waraanni wanti addunyaarra jiru jechuu hin dandeenye Itoophiyaa keessa iyyuu miti. Mana tokkicha nama dhibbaa oltu qabee jiraata. Ganda mana nama tokkichaa jechuudha. Nama dhibbaa oliin. Gonkumaa horiin gara socho'u hin qabu, namni gara socho'u hin qabu. Re'ee abbaa argee tan muka argee qabatee qalatee nyaata waraanni jaraati. Dubartii gudeetu fi haala. Nama ka arge dhiira kana hin cafaqaa bishaan namarraa cufa. Amma dubartii takka jechuun guyyaa deengaggaa fuudhanii haadha hawaasa nama jedhamtu abbaa manaa itti jalaa fuudhanii gara buusan iyyuu hin argine hanga ammatti.
Maaliif qabu?
Abbaan manaa kan kee shiftaadhaa jiruuni atillee shiftaa isa gargaartaniituma abbaa manaa iyyuu hin fuune ishii immoo hin gargaartaniituma fuudhanii haadha haadha ijoolletti. Hara buutee ishii gamana buutee ishii hanga ammatti namoonni argine. Gara nama digdamaa olitti nama tilmaamuudhu hanga ammatti kan hidhanii gartee gamana buusanii isaanii hin argine. Akka kana keessa jirra kun jireenya jechuun namatti ulfaata. Duunee fi jiraanne har'a bullee of argina malee guyyaa waan oolluun hin beeknu.
Hedduu galatoomaa.
Ayyee isinillee galatoomaa rakkoo nuti keessa jirru nu gaafachuu keessaniif.
Aanaa Fantaallee keessatti saamicha humnaan gudeeddii namoota qabanii achi buuteen dhabamuun geggeeffamaa jira jechuudhaan ka jiraattonni himatan bulchiinsa naannoo biraa adda baafachuudhaaf gara durataa waajjira bulchiinsa aanaa fantaallee obbo Booruu Jiilootti bilbilee argadheen jira akkas jedhan.
Haalli nageenya gaariidha. Haala amma kaaftan kana waliin wal qabate namni dararamaa jira. Maal maal kan jiru kun yaada akkasii hin jiru. Yaa waraanni kan uummataati waan taateef walitti dhufeenyaan hojii tasgabbiidhaa hojjechaa jirra. Kana malee amma meeshaa waraanaa waliin wal qabate kun labsii mootummaan baase yaa'u daangaa kiiloomeetira digdamii shanii keessatti meeshaa waraanaa argamuu qabu. Kanaaf immoo namoota labsiisan darbanii deemaniif gara mootummaatiin wanti raawwatamu jira. Kan yaala garuu amma gudeeddaa maal maal kan jiru kana gabaasa akkasiin qabnu gocha akkasiitis akka aanaa keessatti wanti raawwatee hin jiru. Kanaaf immoo uummataa fi hawaasni walitti dhufeenya qaamni amma gadi bu'ee kun sirriitti hojii bal'aa waliin hojjechaa jirra. Kanaatu jira akka kana.
Meeshaa waraanaa namoonni nu harka jira jedhan suni kanaan dura mootummaan eeyyamatti kenneefiiti miti kan isaan hidhatan. maaliif irraa hiiku erga eeyyama qabaate?
Tootaalii ammoo wanti godhamaa jiru hin qulqullaa daangicha keessa kan jiru kan qabus kan hin qabne hin qulqullaa qulqulleessatti kan jiru.
Meeshaa nama hundumaa harkaa fuudhu?
Amma gandoota hundarratti itti hin deemne bakkeewwan rakkoowwan jijjiiran irratti bakkeewwan labsiisan bakki itti caccabe jira gandoota sanarratti kan itti deemaa jiru malee innis kan qabus kan hin qabnes hin qulqullaa.
Labsiiwwan sun caccabuu yeroo jettan maaltu ta'e?
Tootaalii daangicha san keessa ala keessa seenuun jira fakkeenyaaf kiiloomeetira digdami shan keessatti wantoonni akkanaa kun yeroo mul'atan.
Waan akkamii?
Labsicha san kabachiisuudhaaf wanti godhamee jira jechaadha. Sani ala garuu wanti biraa kan godhamee hin jiru karaa ilaalcha qulqulluu ta'een hawaasa fi warri raajaa keessaa walitti dhufeenya mitis akka qaama bulchiisatti waliin hojjechaa jira.
Abbaa gadaa karrayyuu ka ta'anii roobaa fantaallee namoota yookaanis immoo dargaggoota qabaa fidaa jedhamanii isaanis mana hidhaa keessa jiru jedhama abbaan gadaa maaliif hidhamu?
Abbaa gadaadha abbaan gadaa amma nuti jennu abbaa gadaa hawaasa kabajama abbaa gadaa ta'uu isaa wanti qulqulleessuun hin jiru ooradii namni kamiyyuu olaantummaa seeraa irratti mirkanaa'a qulqullaa'eetti gadi lakkifamu yoo wanti ragaan qabatamaan oofa jiraatu haatiin gaafatama namni ragaa irratti hundaa'eetti nama tokko kan qabu jallisamee qabamu haalli jiru kana malee tootaalii abbaan gadaa qabamee jira maal maal kan jiru kun abbaan gadaa amma jiru yaa hin beekamu akka aanaa keenyatti.
Roobaa fantaallee abbaa gadaa karrayyuu miti?
Abbaa gadaa an kan beeku hawaasa roobaati abbaa gadaa ta'uu isaa amma hin beeku.
Ka biraa immoo dubartii aadde faaxee hawaas jedhamanii abbaa warraa qabu abbaa warraa isaanii jala butanii raatanii haadha ijoollee sadiiti eessa buuteen isaanii hin beekamu jedhu waajjirri keessan kana quba qaba.
Gama hawaasati wanti hojjetamu hawaasaa fi raayyaan ittisa biyyaa nutis waliin taanetti sirriitti kan hojjannu ooradii maqaa amma naasaaftan kana beekuu jiraattu asii ta'uu nan beekaa garuu bakka isin jirtu tootaalii namni akkasi bee jiraa jiru gabaasa akkasiin qabu.
Hin qabamne jettu adde faaxeen.
An hin beeku.
Waraanni naannaa sana jiru re'ee keenya horii keenya nu jalaa qabatee qalataa akkasumatti nutti himin kana tokko himannaan isaanii.
kun gabaasa sobaati. Kanaaf gabaasa akkasillee qabu. Miidhaan nurra ga'ee jira jedhanii hawaasni nu beeksisee hin jiru.
Namoonni hidhamaan jiranii saamichi geggeeffamaa hin jiru. Kanaafi naannaa keessan keessi nageenya guutuu qaba jettu.
Nageenya guutuu qabe.
Obbo Booruu Jiloo Durataa Waajjira Bulchiinsa Aanaa Fantaallee ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Ishi galatooma.
dhaggeeffatoota keenyaa sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaataa jirraa kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma wallee kanan sinafeera aga xumura sagantaa keenyaatti.
ijoolleet geera argeera naan jedhuut yoon geera rimaal qabangaa teessaa akkoo muddaa qabange takkan takkatu maqaa ijoollee takka dhiibamaa subboo takka lama deebisangaan akka michirraa funyoo takka michirraa funyoo akka michirraa funyoo. Ilaameet yajoolleet yajoollee baddaa argeet yajoollee baddaa iluut yajoollee baddaa baaleenye ijoollee baddaa wallaggaa. maal mana caalamani ijoolleet kamaan irraa mul'atuut yoo ashaan diige malee maal nama caala namniit nama akka isaa tuffatuut yoo abbaan niise malee yoo abbaan niise malee yoo abbaan niise malee.
dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya xumuramaa jira gama keenyaan nagaatti jennaa qophii gaafa wixatate walitti deebina amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa aga xumuraatti muuziqaa kana dhaggeeffadha geerarsa kana jechuu keenya nagaatti.
Boqqolloon birraa dhufa kaaya ijoolleet boqqolloon birraa dhufaat baaduun arfaasaa dhufa teessaa abbaa kootii fuudhee walitti nyaadhee laalaan. Humni ganamadhuma kaaya ijoolleet qalbiin galgala dhufa teessaa abbaa kootii fuudhee walitti baadhee laala kaat walitti baadhee laala walitti baadhee laala. Yeeshoo. Kaleessa naladhe kaaya ijoolleet kaleessa noo dhaladhe tarraan ooniitii fuudhee subboo ta'uu kootiin Dhukkuba garaa koo ijoollee tan ormatti ni madduut namni sonaan gaafatu taadaa fuukooti kaaya.